at times talk make your enemies know say you understand wetin you dey do no be say you wan keep quiet like that. just that you don you you want peace to reign and nothing more hello my country people and welcome back again to my youtube channel if you are new to this channel please subscribe and if you're a returning subscriber thank you and god bless you how are you all doing today so on top internet now we don't dey hear another alleged information concerning the palace of ile so right now the gist wey they reach us now is about olori naomi shilekola and the oloris in the palace of ile kingdom when i started this video i made uh, i said something about let your enemies in fact at times talk to them Don't be saying you go dey keep quiet keep quiet keep quiet and things will be spoiling just talk to them so right now we do already hear say queen naomi do already talk say she will always be the head and not the tail the anybody they will look for her downfall we never see her downfall that she will always be ahead of the oloris in the palace of ileife So allegedly, this came uh, after Olori Mariam and Olori Ronke exposed each other, revealing how they've been going to Babalawo, they've been uh, robbing uh, juju for hand, rubbing for eye, rubbing for ear, and every other thing, just to weigh Queen Naomi down. So after that, Queen Naomi started singing praises to God according to what we hear on top internet. She was praising God, telling God, thank you for always saving her because my people you know, easy o as mariam come expose herself give queen naomi like this Now we heard queen naomi just open her mouth so open that e couldn't open in fact she couldn't close it again she was so shocked that she don't have any other option than to kneel down and start praising god immediately so that was when she said she will always be ahead of them she will always be the head and never the tail because right now the Olori is wanting a way where Queen Naomi will be the tail. Let them now be the head so that they will use her and do and do uh, uh, uh, goat meat. Uh, what thing do call her? Is it goat meat pepper pepper soup? Abi ongongo? Is it what thing do call her? So my country people. Olori Naomi, she don talk. Yes, I like the way where she talk. Let, let, in fact, let us hear wetin she do already talk and we don hear am let the Oloris rest let them rest in jesus name e don reach for us to pray for them to rest wetin happen why dem no go allow queen naomi make she drink water keep cup because say she she marry husband like this dem no go allow her drink water keep cup oya na you don already chase her out of her husband's house you cannot allow her to to rest you cannot allow prince tadenikawo to go back to her uh, uh, her father's house you people are still going to babalawo houses people are still robbing juju for hand people are still robbing for eye for tongue for everywhere make una do something to olori naomi they, no they find her trouble yet she keeps being ahead of you people yet she keeps being the head and never the tail i like this word from olori naomi she is the head and never the tail and she will never ever be the tail yeah, look at it now look at what is happening see once you start going to juju from one juju man to the other from the other juju man to the other na juju juju something na you go dey do for your life because you no go see road see correct blessing wey go come to your life na juju juju na you go dey see the oloris in the palace of ileife they've chosen to be juju type juju this juju that everything juju apart from olori elizabeth that one she don already exempt herself say she be god pikin she go always support queen naomi until she die so that one that one dey different she dey different on her own o oh. but you see every other olori wey dey inside that palace my people, those ones mm-mm. no no no no no no no they don't have the interest of kabiyesi at heart yes let them go and start let them go and split the word. olori naomi told them that she will always be the head and never the tail let them go and be in fact let them start looking for the uh, the the meaning let them go and start uh, checking the words let them go and start splitting it to understand it because i know say they no go understand them. but it doesn't change the fact that queen naomi will always be the head and never the tail and look at it inside the palace she's the head she's the yeyeluwa she's the mother of the prince oh yeah look at the people that are going to juju for for her they no see road they no see clear yet they no go allow us make we hear word for on top internet from gbasgbos here to gbasgbos there person wey dey her date she no dey look for una trouble she just dey her day you people no allow her rest how do you expect yourself to rest okay olori mariam according to wetin we do already here she do already reveal say uh, uh, uh, spirit dey appear to give her spirit dey appear to her uh, the juju all the juju wey she don already go go gather like this they don already turn against her in fact so many alleged alleged all these alleged informations alleged stories wey dey uh, just fly up and down for internet she don dey reveal so many wetin dey happen to her she don dey as well reveal places where she don already go with olori naomi name so na like this na like no be like this o oh my country people no be like this i don understand wetin we go do to olori mariam make she stop all dis gbasgbos wotowoto kurukere eh, movement wey she dey do she go dey always dey go dey go dey go dey find solution Where she know say na she carry the solution for hand leave the palace and you see your solution you cannot be in the palace of ileife and you are looking for solution when you know that the solution is right there before you leave the palace just as simple as abc kukuma leave the palace and that's it o oh. once you live like this pam everything will be sorted out normal but no she refused o she don't want to leave anyway my country people when i saw this alleged information on top internet i was so happy let them eh, eh, let us hear the one where Queen Naomi talk let them go and start dissecting it i'm happy that finally Queen Naomi was able to tell them one thing and you know say Queen Naomi if Queen Naomi cough like this it go take them one year to dissect it it's not them that is giving constant wotowotogbazbos when Queen Naomi do dem eh, go just dey dissect am dey split am dey find the meaning so Queen Naomi just give dem assignment and as you know say Queen Naomi don already tell dem say she will always be the head and never the tail and she is against dem omo these women e go e go take dem extra two years to understand and understand the fact that Queen Naomi will always be the head because all of them now they, Queen Naomi don already tell them oh yeah kickstart start going to Babalawo again go and make me the tail and you the head but it's not going to be possible Queen Naomi will always give them assignments she will just patch pass ball for them like this to catch but nobody is going to catch it and she will just jejely go to where the ball dey come give goal she go just score goal dey go her day without stress but the only reason the palace dem go ah ah wetin dem never do dem go struggle dem no go fit get di ball sef dem no fit score di goal they are there wetin dey dey there dey do na to cause wotowoto gbasgbos if you tell dem to leave they will not leave they will start crying they will start planning another thing wey dem go do to to keep themselves uh, uh, longer in the palace na so dem dey do something no be na so no be so dem dey do something kabiyesi don already tell dem make una leave the palace make i go bring queen naomi back to the palace but they no wan hear o they no you see the oloris the ifa wife so they no wan hear kabiyesi's own at all at all the only thing wey they wan hear like this be say kabiyesi he will not bring queen naomi kabiyesi is going to keep them in the palace but it's not possible because you cannot change what god don already destiny you cannot change what god don already ordain that's just it my country people So that's it. So oh. I saw this alleged information on top internet. I decided to bring it to you because it sweet my belly say Queen we don't already tell them one word like this. So I brought it. Let me know your thoughts about it under the comment section and I will bring more gist for you if I see. Thank you and God bless you. Please subscribe, share and like the video. Okay? Thank you. Bye.